Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كوجمتوته دقيقة تراديو نور الهدى الحمد لله قرقرس ربي قداتين سكن تاقويا كمسا قبلني لها النجر مرتي ددس جالالاتي في ركجة سنة كنوف لهيسان شيخ كينيا كبجمع في جالتما دكتور لواء اسلام تفتن كيسان نوجيناتو
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
ردت جاللا ردت جاللا ردت جاللا Warra dhugaan wal jaalatu.
warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaallalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaallalaa bubbisii halaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وبلو مسلمة إقرب فارسين جاء في رحمة إرقما سارة بوسين بودتي هردوفوتا تي في نور الهدى إقتوت ديبي iyyannaatin teessanii ta karaa porogiraama daddacha jaalalaatiif hirkachisuunnaatiif ergitan isinii fi warreen waan isin gaafattan kanarraa qooda fudhatanii itti gorfaman akkuma san abbootiin teessanii fi hawwan obboleeyyan keenya warreen biyya keessa jiraniis kan ilmaan isaanii keessaa fi alatti iyyannaa galfatan kana hordofan walumaa gala keessa ittuma deebi'ee assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu odoon karaa iyyannaatti achi deebi'ee deebisaa isiniif hin deebifneen duratti hubachiisa gabaabaa ta duraa abbootii shamarran keenyaa abbootii dardaroowwan keenyaa akkuma san warreen gartee iyyannaa galfattan akkuma isa warreen iyyannaa teessan tanarraa qooda fudhachuudhaaf halkanii guyyaa proogiraama kana eeggattan wanni isin hubachiifu. Waan rabbiin nu gargaareen iyyannaa teessiniif wanni nuti deebiifnu kuni murtii dhaddacha jaalalaa dhaddacha gartee murtii manguddoo wal geessee akka aadaatti itti wal gaafatanii muranii miti. Tana mataa keessa nu qaayadha. Bakki kuni bakka waan gaafii dhuftu cufaafuu waan nama rakkee kagaafatan cufaafuu miizaana shari'aa irra keenyee waan dandeettii itti qabnu tan rabbiin nu laaffiseen deebisaa isiniif goonu. Kana keessatti duuba dardara waan laalus abbootii waan laalus shamarran waan laalus cuftii ija bitaa ija mirgaatti laallee waan rabbiin je waan ergamaan isaa je saniini deebisaa goona. Tanaaf akkasitti waan deebisaa isinii godhamu kun jecha rabbii fi rasuulii kanatti amantanii abbootiin shamarranii kadardaraatiis waan isin laalu keessatti hayyee waan kanarraa akka qooda fudhattanii dogongorri isin bira yoo jiraatillee akka dogongora keessanirraa deebitan isin gaafan. Kana boodaan duuba akkuma aadaatti warri gartee ergaa ergatee warra gartee hirqicha sunnaati. Warri gartee hirqicha sunnaa dhiiroo maal ja'a? Akka jettu obboleettiin teenye tun galmee siidhaa ta dhibba jaha fi saddeettamii tokko keessatti ani intala gartee islaamaa takka intala muslimaa takka biyyarraa baheetiin biyya arabaa keessa jira. eegaan ala bahee amata shangee hammoo garuutu jiruu gartee firraa jijjiirra je'eetumaan bahee sanirrattillee gabaabbachaa hin jiru waan rabbiin na laaffiseen hiree gartee biyya teenya keessatti argachuu hin dandeenye karaa gartee teekiloojiitiin barnoota adda addaa barachaa jirra. Akka gaaritti barxifannee inumaa waan ammaan dura gartee nurra dabare keessatti sheenaa godhaa jirra. Ganamuma duraatu odoo hireekkanaa harkannee alabaanee waa baranne jechuudha. Oduma beeynu alaba hun keenya hundoo gongoor akka ta'e hoggaa as garagallee bu'aa gartee namni alabahee argatu kana laalle sheenaa guddootu nutti dhagayama. Ammoo qilleensi namni biyya keessa jiruutii fi biyya alaalleen tokkoo miti qilleensi namni ala jiru dhiiraa fi dhalattiis ilma dhiiraatiis fuusisuudha isa gartee feesisa intala dhalaallee akkasumatti waatti dhagayama. Ani immoo odumaan gartee heerumuun qalbii tiyya keessatti natti dhagayamtu dhaamsa lama gartee kaniin mataa kiyya keessaa qabu tokko abbaa kiyyaan bira kaayyate dhaamsa abbaa kiyyaatiitu. halkanii guyyaa akkanan na duraa mul'ata ammoo ani duuba nama gartee taakuu takkallee kaayoo rabbii abbaan kaayeef bira tarkaanfatuumi. Dhaamsee abbaa kan kootii akkinaan je intala too hanga gartee ala jirtu keessatti carraaqadhu waan harkatte waliin qabadhu akka gartee kara bultii jaareensaa alatti nu mayyaannee naan jedhe. gaafa biyyatti as deebitee waan qabdu fudhattee dhufte fedhii keetiin filattee keessa laallattee akkasitti bultii jaarrattaa naan jedhe abbaan kun. Anis gaa sanirra ejjedheetumaan sanis qabxii tana bakka tana galmee gaarii godhee fi kaa lafaa jedhee galmeen ifii fi gartee kee ifiifis lafaa qabuu jira sunis itti dabalee kaayoon tiyyata lafa jirtu eegaan biyyarraa bahee diin rabbii baradhe kan. dhiiruma garta dhiiruma faashina ammaan tana warra shanshalata mormatti kaayyatee kofoo lafarra shorroisu takkaahu jilbi kofoo isaanii jilbarraan babbaqaqaadhaa faashina ammaa kana cinaan bira dabranii faashina gartee ameerikaa gurraattiidha tan biyya gartee yahudaa fi nasaraa keessaa nutti dhufte dhiirti teenya bareedina uumaa rabbiin uume kana bira hunneeti if bareechina jedhanii rifeensa gartee qulqulleessanii gama jalaa kan haadanii goofaree dachiin haxaawan mataa gubbatti dhiifatanii ummata kanaa wajjin akkaan bultiin jaarreen kaayoo lafaa qaba kaayoo lamaan tanaatu bultii jaarrachuu na dhorke. Duuba gaha walumaa galattu waan nama ajaa'ibsiisu wahumaan an jibbusan namootummaan akka an jibbusantu fuudhaaf na gaafata. Kaanis numaan ari'a. Kaanis numaan ari'a. Odoon arihu adoon arihu waan ajaa'ibaa tana mudatte gareen keessatti barachaa jiru keessatti gurbaa tokko haa tafsiira waliin barachaa jiru qilleensuma gubbaa wal barannee akka innis garee kanaa keessatti barachaa jiru namni hunduuba aaddeetii yagaa bakka xeerii wal barannee anilleen dhalaa gartee bakka kana kana keessa yanarraa eebbifamte tanaan isi wajjin bultii jaarrachuu fedha mee akkam laaltaa anaan je anillee duuba gaafa inni yaada kana gartee narra fide waa takkallee if duuban ejjenne if duuban deebine waaniin gurbaan kun bakka khayritti waliin jirra bakka khayrii irratti wal barre waaniin beekuuf jecha odumaan isaa sin argin suuraa isaati soma takkan argin dhibbarra dhibbatti hayyama godheef. Haa ta'u hanga kana keessatti wal dubbisaa tuma turre waliis waa gaggaafachaa turre meegaa eegaa gartee dhugaa isarraa dhufte tahuu argee anilleen amma waan dhagayame waan abbaan kiyya naan jedhe isanillee gaadhiiroo wanni sun faaga gartee islaamummaarraa ala tahuun ooltu mee du'a dan agartee hadduuta harka rabbii jirti akki abbaan kiyya naan jeessanis hin taatu duuti harka rabbii jirti anitti alatti du'uun mala gaafa saniin duratti addunyaa kanarraa deemuun mala jechuun natti dhagayamtee nama kanaan firraa gabo haruma rabbiin namaaf filee gaariidha Egaa rabbiin nama kana natti fide yooniin nama bakka xeeri wal barre kana dhiise kabira hamiin barbaada jeeni mee suuraa seenaa ergi jeen akkasi suuraa saanaa ergi hogga suuraa naaf ergu bakkuma lamaan laale matuma isaa gubbaa fi kofo inni uffatuun laale. Kofoon garuutuu jilbarratti gartee waa uraan qabdu kofoon kofuma fayyaati garuu immoo lafarra harkisa. Mataan mataan gofluma gartee bishingaarraa tuman san sanuma kaaniin an jibbu san ta'e gaafa kana duuba hedduudhaan ne hedduudhaan rifadhelle yaa rabbi eessumaaniin namoota kanaa kanaan mokkorame qalbii tiyya keessatti wanniin jibbu tanuma rabbi sitti magan je'eetiin if duuba deebi'e duuba qalbii tiyyaan waan san jibbuu tanaafin si jibbe isaan hin jenne irrumaa useetiin dhiiroo malli maali malli malli karaa gartee nuura hudaa kana deebi'ee yaada kan koo asirratti ibsadhee yaadni kun deeme isa birallee dhaqee fakkaataa akka hiyyaa fakkaattuu akka hiyyaa fakkaataan akka isaalleen qoodarraa fudhachuun mala je'eetiin karaa keessa dhufe. Tanaafi waanumaan gartee an jibbuun rabbiinis nama koree an namoota gartee akkanatti bifa kana qabu kana jibbutti isaan guysuu isaan ari'utti yaada gartee isaaniif kennuu dhaba kanarratti hukmi shari'aatti maal naa deebiftan mee deebisaan isinirraa eeggadha. Yaa obboleettii teenya intala teenya intala muslimaa ta duraa wanni siin jennu mee rabbuma kee galatoonfadhu. rabbii keessa ala gartee bahuun keetilleen daangaa isaa cabsitee ala bahuu keetii wajjin hamtuurraa si tiisee booda gartee akkanatti taa'uun kiyya kun umriin tiyya ni deemti ka dhiiraatii miti bultii jaarrachuun qaba abbaan kiyyalleen akkas jiru mee dubbiin rabbii tuni akka fedhinnaa abbaa kiyyaatii fi akka fedhinnaa tiyyaatiimi jettee. heerumaaf nama wajjiin nama dubbisuuf akkuma san ammallee nama gartee qalbii tiititti waan rabbiin jibbu irraa agartu tokko jibbuun waan rabbiin faagarra si kaayyatee rabbii kee galatoonfadhu. Ta duraa wanni siin jennu yaa obboleettiitiin. Ani wanniin biyya alaatti heerumuu dideef waa lamaan gartee abbaa kiyyaatii fi fedhinnaa lubbuu tiyyaa sanii jecha jechuu jechuun kee dogongora guddaa maaliif atimma odoo rabbiin haadhaa fi abbaaniis wa ankihul ayaamaa minkum ja'a bardhiiraan rabbiin warra abbootii dubraatiin wa ankihul ayaamaa minkum abbootii dardaraatiinis ilmaan keessan kagahe heerumsiisa kaanis fuusisaa rabbiin odoo ji'u lakkii waan rabbiin keenya ji'urra ta abbaa kiyyaatti dura abbaa kiyyaatuu dura jechutti fudhachuun kee oduman mallee ergamaan saanabiin keenya alayhi salaatu wassalaam yaa macshara shabaab tazawwajuu odoo nabiin keenya akkana jiru ta abbaa keetii dura durfachuun dogongora guddaa ta lammaysaati ammoo faashin agartee guyyaa keessaa gubbaa ati kasii mudhatetti laalchuma laaltee diduun namoota akkanaa hin fedhu jechuun waan gaarii dalayti. Lubbuma kee tanaa amansiifattee an nama akkanaan fedhu jechuu waan gaarii dalayti. Ammoo sadeessaa wanni isin jennu. Hukmi shari'aa keessatti laalcha akkanaatiin laalcha nama akana agartuun namni kun munaafiqa namni kun kaafira namni kun islaamummaarra alabe wahuma hin jirre fa'aa akka shamarran keenya abbaan kiyya mooluuda godhaa mushrika ja'anii gartee wama bid'aa faarratti nama kana islaamummaarraa baasuun nama kana laalchuu malaaltee akka kaafiraa fi yahudaa nasaaraatti waaqeffataatti fudhachuun dogongora guddaa. Garuutu sanamni gartee nama isaa tokko hagartee ani musliima ju odoo gatteessiftee waliin haasoytee mee islaamummaa isaatii fi diinsaatii fi ibaadaa qabaachuu fi kanarraa isa kana haaseessitee isaa wajjin walii galuu hin dandeenyin. odoo namni kaafiraa tokko aaddeeti yasii fuudheetiin si islaamawaa siin jee akkamitti namticha kana huccuma isaatii fi gofaree isaatii fi kana laaltamoo islaamummatti isa nequudhaan tuun yaada guddaa kee ta'uu qabu. Kan agartee yaada gabaabbachuun kee xiqqeenya xukumii shari'aa barnoonni xiqqaachuurraahi kun isirraa argame malee laalcha gubbaa kanaan nama agarteetti murtii godhuun gubbuma tana laalti yookiin nama kana kofoo gabaabduu fi areedaa fi yookiin marxoo yookiin gartee qamisa gartee gabaabaa uffachuun. Imaaninis akkanumatti guutuudhatti fudhachuun kee dogongora guddaa. Tanaaf jecha wanni ati yaadde waan gaarii odoo taatu wanni sirra ture nama kana silaa wajjin teessee haasaisu. Gaafa halammeessaa hasadeessaa didde ka bakka gartee kheyritti agarte kuni wajji haasoytu maaltu irraa argama nama diin rabbii irraa shari'aan baratiin ammuma diin qara'u jira malee waa nama gartee ulamaa'ii wajjiin hidhateen qabne ta'uu nama shariikan saaha wajjiin jiru nama akkasii ta'uudhaatu sii gal. Gaafa kana hogga wajjiin haasoyte an agartee bifa ati jirtu kanaan si heerumuun jaaladhu. Wanni ani sirraa fedhu bifa kanaa fakkaachuu bakka gartee ooldan si galee bakka oolan fakkaatan bakka itti waa barattu kana kanaa wajjiin wal fakkaatu keetiin sirraa fedhata dura diin jabeessuu diini ranna jabeessuu, ibaadaa jabeessuu, namoota kanarraa fagaachuu, waan ani sirraa fedhu irratti walii gallaa jettee isa kana sirreessuun ajiri guddaa akka argattu beeku. Irra hedduun afreessaadha. Irra hedduun gartee shabaabni warri gartee akkanatti faashina ammaa kana hordofan wallaalarraa warra argamu. nama gartee bakki inni itti dhalate keessatti illee wallaalaa ta'uu mala. Kanamni isaan kana gorsu hin jirre, kan isaaniif toltuu yaadu hin jirre ta'uudhaan bala. Ifiifis beekumsa hin qabu. Namni karaa irratti isa tiisu hin jiru. Kanaatu akkana godha cufa kana yoo kana akkanuma laaltee akkuma je'anittu muka kana akkuma inni jirutti jalla jettee yoo darbite waan shidatan dhaban jenna. yoo kuni jallaadha distii jalan seenu jettee numa darbite diriiraa arkachuun ni jabaatti. Tanaaf wanni gartee intala muslimaa ilma muslimaa irratti jiru intala takka gartee yoo nii fi karaa warraatiin wanni gartee isa ajabu jiraatte diin irrattiin jabeeffadha diin irrattiin naqa diin irrattiin ilmaan irraa horaa mataa keessa haa jechuun isiillee nama gartee arra'an tanaa diqqoo diin rabbii dhihaatee jiru kana. baqachiisuu odoo hin taane tikloojii keessatti namni arraan tana namni waa sitti himuun malee tikloojii utuu nama kana eemaraa jira. Namu kisha keessaa qaba. Faashina adda addaa kana eesaa fadhata eesaa baratarree namu jawwaala kisha keessaa qaba. Kana beekuun sirratti haa jiraatu obboleettii teenya. Ammoo gama keenya wanni gartee na siyaasee fi yaadnu addunyaa kanarratti. waan waa cufaahu bakka isa fakkaattutti barbaadi. Ati nama diiniin barbaade yoo jette bakka gartee namni diini jette itti amantu ulamaa'i bira bakka darsaan itti barattu sigalee bakka gartee taxfiida qura'aanaatii fi warreen gartee bifa kana qaban dhiiraa dhalatti bakka argamutti nama akkasii dhibbarraa dhibbatti arkadhuun arkachuun dandeeya jettee itti amanuudha dandeessa. Tanaafu akkanumatti gartee nama magaalaa keessa jiruu fi ka dalagaa wal bartee fi ka bakka dalagaa barte kana keessaayin nama akkasii barbaada jettee hin yaadin. Ammoo gabaabinaan yoo wajjin gatteessee haasoyte isuma sanuu sirreeffachuu ni dandeessa isin jenna. Ammoo tadhumaa irratti wanni sitti dhaammannu rabbii keetitti wayiwaachuun sirratti haa jiraattu. Kaayoo abbaa keetiitii fi kaayoo kee dura Rahaayoo galgalmeete rabbii kee bira hayadhu. Rabbii kee laal halkanii guyyaa keessa kadhadhu. Yaa rabbi gartee nama diinirra na jabeessu ha ilmootii naa guddisu. Kadiinii wal dinnus gartee akkuma ati jettetti fa'insaakun bima'ruufin aw tasriihun bi'ihsaan ati jettettu wal dhabnullee kana rakkine hamataa nagaan adda qaban. Yaa rabbi naa kannijiiti. أكما ربين قرتي قرآن ساخيستي نور جبيسي والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين جاب الربين وهند دور الإرافة التي سنمني قرتي بلتي يارو في الديم gurbaanis intala gartee diin qabdu takkanaa jee kadhachuun akkuma san intalti dhalaatis gurbaa akkanaa kana naa kenni jee kadhachuu kadhatuun isiinis barbaachisa. Walumaa galattuu fedhinnaati rabbiin si haa guutu akkuma reefu jee nama kana laalcha gubbaa kana laalte ittiin jirjiriin namni gariin kalaalchaan ajaa'ibaa nama jibbisiisu. kan haala amalli isaatii fi yoo waa baratee hedduu nama gammachiisu jira gurbaa amma gartee bakka khayrii irratti wal barte kana kanaas haa ta'u kabiraatis haa ta'u gubbaa laalteen balfiin wajji gattaa'iiti bakka namni khee rahimni khee jirutti kophaa wajji hin bahini laalladhu yaada isaatiis laalcha isaatiis irraa baratta amma waa cufa kanamaa filuu rabbii tokkicha rabbiin faa gaarii irra rabbiin si'aa faayu siin jenna. iyyannaan lammeessaadhaa galmeen dhibba jahaa fi torbaatamii sadii obboleessa keenya tokko akkana jedha. Ani ilma dhiiraa tokko nama tokko gartee ka hurkee hurkaa isaatiin jiraachuu fedhu. Ka hurkaa isaatiin hamma dandeettiitti warra fi fuudhee bultii wajjin jaarratee jiraachuu fedhu. Ani nama gartee intala takka tamaallaqa qabdi jedhan barbaadu miti. Nama intala dhalaatiin amma meeqa dalagaachaa jirta amma meeqa maal qabda jee gaafatuu miti. Alhamdulillah umriin tiyya yoo gartee dhugaan irraa feetan ana amma digdamii sadii dabarse. Duuba halkanii guyyaa carraaqaatiin jira waan rabbiin na gargaareen. Haa ta'u waan inni amilee keessaa dhalaa gartee diin qabdu bultii wajjin jaarrachuu fedhuuf jecha guyyaa tokko akkumaan deemuttiin intala takka ta muslimaa ta hajjabattu. tagartee shurufkaan diin irraa mul'atu arke bakka dalagaa kanatti. Gaafa kana wanni rabbii xiyya kadhachaa jiru taniin abdii qabu tanuma akkanaati ji'eetiin itti dhiyaachuu eegale. Dubbisuu ittiin seene. Isilleen fuula bareedaan na dubbisuu eegalte. Gaafa isin akkasitti tafitti ni na dheeysitu tahuu arke. Aabboon sodaan barree jeetumaan aaddee xiyya ani gartee akkumaan si arkettiin garaan kun dhaana jee aadaa ummata keenyaatti gurbaan yoo intala arkee akkas ta'e intaltinis gurbaa agartee akkas taate nama kana gartee booda wal fuudhuun oolanii waan ja'amuutu iddoo nama keenyaatti jira. Ani hoggumaan si arkeen duuba qalbiin tiyya gartee sinna buutee qaalii sirraa na qabee garaan kiyyalleen dhaana jee. Kanaafuu an haadha mana kiyya akkanaa taatuun sirraa fedha akkam jetta. Anilleen kanuma akka keetii kanaan bara halkanii guyyaa soqaa barbaadaa jiraanaan jetti. Kuni anillee namuma tokko kanarratti irkanne rabbii gaditti firratti irkatee maal qabda maal dalayde dachii bittee mana jaarrattee jee waan hin gaafanne qawaa hundina irratti jirti jee fitti amane na bulfatuun barbaada. Atis akkasiiree ee anilleen takkasiiti. Akkas taatu yeroo gabaabdutti rabbiin waliin nu fidee warra bultii ijaarratu rabbiin nu haa godhu jechaadha. amma wanni rakkoon isinitti na fidde yaa nuura alhudaa. Akkaan oduu dhagahutti intalti sun intalti tuni warri isaanii qabaatalleedha ammallee karaa kaaniin warra gartee sanyii gosa ganda fi jaalatu nama ganda warra gartee dhalaan isaanii gandarra ala bahu hin feeni jechuudhaatu natti dhaga'ama. Ammaan dura namni illee dhaqeeti isii tana gaafata nama gaafatanii. maallaqa guddaa gaafatanii namni kun isaanirraa ibduuba deebi'a. Anigaa akkumaan isinii himetti nama qaxara tokko gartee kabultii ijaarrachuu ammumaan tana eegalaa jiru. Miskiinaas harka qalleeyyi. Obboleettii teenya tanaa ana hedduun jaaladha. Garuutuu naa isin biyya biyyaa karaa kaniinis kuta kuta addaan fagoo. Jaalalti duuba gandaa fi gosaa fi sanyiin beektu. Rabbiin nama yidduu kaaya. Kanaaf jecha yoon intala tana gartee ka'ee dhaqee naa kennaa jedheen dhiiroo isaan kuni na hayyamu jechuun sodaa qaba mee tanaaf jecha hin murteeffadhu karaa nuura hudaa kanaan mee haa mari hadhuun jeetiin karaa keessan dhufe waan isin yaada naa kennitan irratti takka irra dhaabbachuu takka manguddoo ergadhee guduunfaa hiikkachuu wanni niin gartee ani mataa qabu. tana mee gama keessaniin halkaa harka addarra kaayadde isin eeggachaa jira jaa obboleessa keenya kun. Obboleessa keenya obboleessa keenya yaa ilma keenya ati dhagaye ganaman sii qaxaraa ilma gartee dardaraa ilillii si galee daaddaa gartee nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam itti bultii jaare amatuma tokko si hafe ati har'a ama diidamii fi yoonii fi afur taates yookiin diidamii sadii taatus amatuma tokko si hafe walumaa galatti kana keessatti ati ganamaan bultii jaarrattee diin keetiifachuuf haraamirraa iftiisuudhaaf yaaduun kee waan hedduu rabbii keenya jaalachiisurra. Lammeessa akkuma sanaas garagaltee intaltee haadha gartee ilmaan keetii sii tahuu qabdu intala diin qabdu jettee intala musliimaa takka taala haalli sii bareedaa filachuun bakka hojii teetittis haa ta'u ganda keessaayis haa ta'u. as garagaltee isii saniin bultiinsi wajjin jaarrachuu fedha jettee yaadarra fiduun kee waan bareeda garuu immoo odoonii fi isii tan agartee ittiif gadhiifte akka waan dhalaan addunyaarra hin jirreetti qalbii tee kana if hin quranyaane silaa warra keeysaniin guduunfaa dhiqachuu fedhaa akkami sii tana naa kennani jettee odoo gaafatte gaariirra ture. sadeessa yaa obboleessa keenya shari'aan islaamummaadha fuudhaa fi heeruma keessatti gosaa fi shanyii fi gandaa fi kutaa hin qabdu eega duraanuu waan kana isii hangaafatiin taate yoo dhayxee fiifilleen dhaqe dura warra keeysanii wajjiin marihattee intala kana akkana takkaan fuudhuu fedhaa akkam jettanii jettee gaafachuun isiinis biitti kana jettee isaanii wajjin yoo haasoyte irra caalaa ture. Afreessa ammoo waan garaa kee keessa jiru tan oduus namarraa gumaanfattee walitti qabattee gandi kuni akkas ta'uu qabu amman dura nama horii hedduu gaafatanii gosa isaanii jaalatan jettee ifii ifii waan kana sammuu tee keessa ooftee if rakkuun dura. wanni sirra ture dhayxeetuma waan sammuu keessa yaadde kana intala teeysaniin jeyna keeysan barbaadaa dhufne jedhanii manguddoon gaafatte deebisaa waan sii kennan eeggachuu sirra ture. Shaniisa yoo intala tana warra isaanii dhayxee nuti kutaa teenya malee gosa teenya malee biyya fagootti hin kenninuu siin jedhanii dubbiin dirree baate gaafa kana wanni sirra jiru. ani gaa kunoo na ati wal taane ani si jaaladhe ati na jaaladhe warri keeysan warri keeysan dallaya nutti jaarani yoo warra keeysan amansiifatte ansumaan fuudha deebisaan sirraa eeggadhaa jiiti dubbii intalarra dhiisi yoo isaan akka dhayxanitti harkadhaan hatahamtu taate aannanii fi deeyma ربي فقلني هذا وجئت ربي خيسف شكري سجودي جهيسا نتوني سيانو وبليس خيا نمني قادي من إرا قادي من إرا دوتي يوخين نمني برا جلابوتي يوخين والديدا تكسني هنجرت جتة إن تلا تكرة ملتو تكعو سمودة خايتة تكسي جنا الدنيا رد نجرت هندلت جتشو وانجامو qalbii tee keessaa sammuu tee keessaa baase sammuu tee kana keessaa baase arraga takkasee tanaa ta'isii caaltuutu jira rabbiin keenya hedduu lafaa qaba lubbuu tee amansiise torbeessa waa hunda dura jarjaruun maletti wanni sirratti jiru rabbii keetiin marihadhu achi boodaan warra keessaniin achi boodaan gabarootan rabbiitiin akka gartee intalti tunii odoonii fi waa takka illee keessa seentee jaalala gartee shayxaanaatii fi hijibaatiin hin sobamne warra marihattuun kanarraa gorsa fudhachuun kee waan qalbii ta'e si amansiisurra. Saddeetiisa wanni siif dhaamu hoggu takka illee fuudha keessatti qabxii bareedina irraan kaayyatin bareedinaan hin sobamin irra hedduu warri jaalala bareedina irratti xiyyeeffatu. bultiin isaanii ni diigamti. Bareedinni ni dhuma. Addunyaan ni dhumti. Gosummaan ni dhumti. Dachiillee ni dhumti. Biyya biyya Tana waan ta'eef wanni hin dhumne diini diinii fi imaanaa fi islaamummaa filadhu rabbii likeetirratti irkadhu rabbiin kii karra caaluu si haa filu siin jenna nutillee gama keenya rabbii si haa kadhannu isii sanallee isii bira kunne warreen akkanatti ilmoo isaanii haqan qaalanii kagartee isii tana fedhii isii hin guunne nama nuti gartee si jaalanne maleen heerumin. nama nuti gartee si jaalanne malee wajjin jiraatin je'anii bultii ilmoo filaaqan kana rabbiin tokkichi isaan haa qacayeechuu waan kanarraa borurraa gaafatamna rabbiin keenya gartee yoo intalti tun sababaa kanaan kaatee hamtuu daleetti ilmoo teenya dhiirarra tan dafnee sattaru intala jechuu kana rabbiin isaan haa beeysisu wasalaamu alaikum warahmatullah.
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa dooktar lu'aa'ul islaam rabbiin isinirraa haa jaallatu beekumsarraan beekumsa isinii haa dabalu isiniin jenna hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaya rabbi keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما